na adventist world radio voice of hope so my wonderful people i greet una i welcome una come today special program na weekend o oh, we don enter and today na the time wey we dey praise god and thank am for everything wey he do for us inside the week especially for all him word wey he bring come give us when elder kpovoka dey follow us talk for here every day by day. now the song wey we go play for the program i don already arrange them when the time reach we go play them when we don lis ten to the song dey finish we go hear the word of god elder kpovoka say im message today na stay tuned stay tuned na wetin we wey dey work for radio and television dey like to tell people well well that one mean say make you no comot for the channel o as you dey now dey lis ten to me so no comot o stay tuned uh -huh. so wetin we wan stay tuned put where we wan stay for inside this matter elder provoker go tell us for inside the word of god and then the song wey we go take end the program say walking that line i dey waka for that road na in the song dey tell us as we dey sing that song i go dey salute my friends dem wey dey for adamawa all of una wey i go salute today una name na a na im start am so abeg put ear for ground you fit just hear your name some of una sef i never hear from una for some time i wan make una know say una still dey my mind i still know una name well well so i go call una today and if you dey hear me call me make i know say you still dey that side o oh, and everything balance for where you dey na when we salute all this our friend finish we go end the program for today and for the week my prayer na say as you dey lis ten to today program god go use the program take bless you and take prepare you for the new week wey go start tomorrow my name na josephine ewe. oh magnify the lord. Oh, so, my people, I welcome una come praise time. How una day for yonder? i trust and hope say una don balance to enjoy the song dem wey we go play today our song dem today dem dey talk about this kingdom of god wey all of us dey ready to go so we go continue to dey talk this matter because jesus go true true soon come we no wan make anybody forget we no wan make anybody lost for inside this matter because the place wey god don prepare for us so e big well well and if all of us no go space go waste so abeg get ready as you go lis ten to the song dem today. so before we go start our praise time make we pray together our papa we dey for heaven we praise as we sing this song them together today May the message we dey the song make it touch our heart make it help us to prepare for your coming in jesus name amen now our very first song say in times like this for the kind time the way we dey so we kata kata full everywhere What you supposed to do The answer is dey for inside this song I beg listen and enjoy the song. in times like this. now i trust say you enjoy that song well well you go see say for this time wey we dey so the first thing wey you need na saviour na person wey go save you comot for poverty wey go save you comot for sickness and disease na you need and that person na jesus christ you need bible because na inside bible you go see jesus jesus na be the anchor wey you need for this time so because we be like sheep now wey dey for river wey dey fight jigi jigi jigi jigi the sheep go cover side for inside river if anchor no hold am and na jesus christ be our anchor for this life so abeg give your life to jesus make he hold you make you fit stand gidigba inside the kind wahala wey we dey for today life so now make we come take our second song that one say we are on the edge of glory that one mean say jesus go soon come the glory of god eh we go soon see am we go soon go heaven you know as e dey be if you wan travel go better place like tomorrow this kind night you no suppose to dey sleep your body go dey do you one kind so na so our body dey do us now because we know say jesus go soon come abeg ready my brother my sister so that when the trumpet sound all of us go meet for the streets of gold for that kingdom of god enjoy the song. Love is coming are here. We've heard about them for many years, but now they are becoming clear. Though some feel fear and uncertainty. na here na praise time take am touch ground today i thank all of una wey join us for the praise time i hope say the message for the song dem dem touch your heart no forget dem o oh, continue to remember wetin we dey talk so even if you forget everything remember say jesus go soon come and you suppose to ready for am i pray say god go give you grace inside this new week wey you wan enter so to waka the way wey god wan make you waka read your bible pray and do the things wey god say make you do we no do am pass o next week na another praise time remember to join us until that time may god bless you make he keep you in jesus name amen. so i trust o say una enjoy the song dem wey we play today remember say jesus go true true come again and e no go tey so as you dey look wickedness dey plenty life dey tight more more e suppose to tell you say jesus go soon come because jesus tell us say when we see all these things wey we dey see now dey happen make we know say the time wey e go take come e don reach ground my brother my sister abeg arrange your life this thing no get second chance o na now as me and you dey here so Now we dey waka the second chance waka so abeg arrange your life we dey always beg you for here make you arrange your life so that when that trumpet go sound you no go miss the kingdom of god now i go give you my telephone number call me o oh. tell me say you lis ten to the program especially if today na your first day wey you dey lis ten to the program make i know you know say you don join our church family for radio. our address na awro studio annex po box eighty-four DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, PO Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na 0906 456 63 eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. now may we hear the word of god like we talk before elder akpavoka na him dey bring today message come this na the last message wey he go give us for this week and he call the message stay tuned so abeg make you stay tuned o oh, and lis ten as elder akpavoka go bring the word of god come now. Hear the voice of the Lord, hear his voice. Hear the voice of the Lord. my good country people, may god bless una as una dey lis ten every day wetin we go talk about today be say stay tuned e mean say make you dey one place my name na edakpovoka oganekparobo godwin make we pray our papa and our god we wan hear your word again today your word na power your word na light your word na life abeg may the power and the light wey dey your word wake us from our sleep so that we fit follow you all the days of our lives. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. People, when they talk for radio, after they talk small, they will say, make you stay tuned. Me say, not wind the radio from the place when it did. Then they take that one, they catch our heart. Because many of us, as we just the road, we want to now come and go say, no, stay tuned, leave out for that place. Not be say the person they see you, but he want to make you leave the radio for where he did. Many things they happen wey dey make some of us dey run from one place go another one. Many worldly things, many worries. How I go take shop? My husband no dey do anything. My wife no well. My children dey worry me. Different different things wey dey dis world dey worry us wey be say e dey make us dey run from one place to another. E get some of us no church for the area wey we dey wey we never visit no juju for the area wey we dey wey we never visit we dey run yet the peace wey we dey find we never get am some of us don run go many places some of us sef dey run but we no know where we go run go we don tire we just dey run our mind dey run our body dey run we take our mind dey calculate we take our body dey calculate we dey ask question where we go go we no even know where we go go again many of us don confuse but make we read the book of matthew chapter eleven wetin verse twenty-eight of am talk matthew eleven twenty-eight come to say make una come meet me all of una wey don work and una don tire he say i go give una rest na him say rest dey for us wey dey run go here and there the number one thing wey dey make us dey run from one place to another be say we no get peace some of us get everything for this world but peace no dey this peace very very important for our life We feel use our money buy anything and our power to do anything for this world, but peace no day, Because we not go fit take money buy this peace. We not go fit take our influence get this peace. And so no matter how we they struggle, no matter how we they run, peace no go day. And the home where peace day, you dey see many things of progress they happen for that home. The peace of God for our life they bring joy with happiness. na be wetin i talk just now if peace dey our heart e dey make us dey happy e dey bring joy come our home make we remember say no be money be everything o oh. this peace of god na wonderful thing for our life ephesians chapter two verse fourteen say na jesus be our peace na him make all of us and he don break down the wall wey dey our middle with his own he say na jesus be our peace o oh. na him be our creator and na don't break that wall where they cover him face where they make us not see him face and would it be that wall now sin the wall na barrier of sin if sin day between you and god you not go fit see the goodness of god for your life that peace of god not go fit day your life so instead of you to the run go here run go there why not stay with jesus christ make you experience that peace if we they run from one place go another one make we stop for jesus place make we serve am with all our heart and He go pay us as our work be you go get that one from revelation chapter 22 verse 12 put all your mind for god make you forget about the worry wey dey for this world na true be that worry is full this world well well wey be say you go carry your mind away from god but put all your trust and your mind for god make you no dey run here and there some people wey dey hear say ah new pastor don come the town o oh, e dey do miracle well well o oh, dey go run go that side. after about uh, three months another one dem go talk say no this one no dey work well again He say the latest one wey come now if you just do this you go do that dey go run go that side after about three months now where you go think say you go fit run go na so you go continue to run run run run remember say one day death dey come o oh. the place where you dey run go so if death come meet you for there wetin go be your report for the hand of god why you no stay the hand of god one place for the hand of god Now be the truth of god where you know stay inside that truth believe the truth where dey inside the word of god and i will set you free jesus talked from matthew chapter 16 verse 26 say what it will be our gain if we get the whole world come lose our soul I be waiting. we go take change our soul this a question where jesus christ don't ask us now many of us as we dey run so now for miracle now to get this to get that but jesus christ come ask us say my pikin wetin go be your gain make e be say dem give you all the world but your soul you no come fit get am you come lost am eh abi you get wetin you go take change your soul life no get duplicate o oh, na one life we get and this life so god want make we use am in the way wey be say e go bring glory to his name na make e no good make we dey run go here and there stay one place about jesus christ stay for the truth wey you don know if you never know the truth hear the word of god as you dey hear am so think am well well whether the place where you dey so na the truth because na only the truth only people wey serve god in truth and in spirit na dem go enter the kingdom of god take time study where you dey na the truth place i dey the words wey i dey hear so na the words of truth if you dey think all these things you go know whether na the truth place you dey or not i pray say god go give you the power wey you go take serve am and in peace no go comot from your house in Jesus' name. Amen. For this matter, so you go read the book of Mark chapter 8, verse 36. Read also Romans chapter 5, verse 1. Read again Romans chapter 8, verse 6. Make we pray. Our King, we're there for heaven. Thank you because from today we not go wrong, go here and there again. We don't tire to run. We go stay with you forever and you go take us go to your kingdom. Now this one we want. Give us the grace, make we forfeit Duam. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Christ. I'm walking that line. Walking line, never look back. I'm walking that line. Walking line on the right track. not go astray. Together, His will obey, and we will win the fight. We are walking with Christ. I'm walking that line. So, my people, now here and I program take and touch ground for this week, and I here it end for today too. i thank all of una wey don dey lis ten since we start the week plus una wey join us for the program today may god bless all of una well well god go help us bless elder godwin akpovoka as he take dey bring the word of god come give us since the beginning of this week come reach the end now we hear wetin him talk say god say make we know today god say make we stand for one place make we no dey run anyhow like people wey no know wetin dem dey do bible don already tell us say trouble go full this world many many things go dey happen so make we no dey run instead make we stand for one place make we dey read our bible make we dey pray jesus go soon come abeg no tire continue to pray continue to read your bible continue to do the things wey bible say make you do na that one be the koko of the matter make you resemble jesus for this life so that when the trumpet sound when jesus come e go take you go that kingdom when e don go prepare for me and you trouble no go finish o. Oh but if you give your life to jesus christ you go know say god go carry you comot for all the trouble wey you dey see e go give you peace when e be like say katakata dey everywhere e go protect you when e be like say bullet dey fly for everywhere just trust god with your life even if this life end sef and this life must end one day if your life dey inside jesus christ you go know say when that trumpet sound you go get up from the grave na be the stay tuned wey our elder follow us talk today so make we stay for inside jesus make we no let anything carry us comot for inside jesus now the time don reach when i go take greet my brother dem from adamawa abdul mohammed na you i wan take start 0708 969 6919 Nine be your number how you dey for yonder e don tey small when i hear from you i hope say you dey well abeg let me know say everything balance for where you dey abdullahi This na my wonderful friend o wey dey enjoy this, our program 0703 499 0603 na im be your number i salute you i trust say you dey well and your family dey well abeg continue to lis ten to the program and continue to let the program be blessing for your life in jesus name adamu 0701 four nine two one two eight four nine be your number how your side e don take small when i hear from you adamu i hope say you dey well i hope say family dey well abeg call me o oh. let me know say you still dey lis ten to the program albert aiden zero seven zero three one eight six eight seven seven nine nine be your number i greet you well well i trust say you still dey lis ten to the program but you never call me for some time now abeg try call me make i know say your body dey kampe and family well for that side amos zero seven zero six seven four two two five six six nine be your number how you dey for the corner of adamawa wey you dey i trust say you dey well o oh. you still dey lis ten to the program so abeg o oh, if you hear me today call me let me know say you still dey lis ten and then make i know say e well for the corner of adamawa wey you dey amos ehn this na my second amos wey i dey call today o but this amos you dey for gombe for adamawa and your number na zero zero eight eight seven three two one eight five two. i trust say god dey keep you i trust say god dey protect you and i trust say him hand dey lead you as you dey waka from day to day may god bless you as you dey always lis ten to the program but try call me make i know say you dey for that corner where you dey and everything dey well with you so i greet everybody wey don lis ten to the program this week i pray say god go protect una and He go keep una and He go carry una enter the new week wey we wan enter tomorrow so and god go bless that new week for una make una get plenty testimony in the name of jesus christ tomorrow na prayer meeting if you get prayer request for yonder send am come so that we go add am pray put for your prayer request so i no go do am pass so until you hear my voice tomorrow may god keep you and bless you in jesus name amen. Our address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awronigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.